mee obbolee gaafii ta'e ifa nuuf godhi. Abbaan gurbaa kanaa halkan halkan bineensa tahaa nun jette. Ati kan akkamitti beekte?
Ani ija tiyyaan hin argine garuu nama hundatu haasawa. Wanti akkanaa naannoo keenya haalaan jira.
Hayyee eega waraabeysitti jijjiirameen booda hoo maal godhaa bula? Waanuma waraabeysi dalagu dalagamu akkami?
Nama du'eefaa qabrii keessaa baasa jedhanii maalitti beeka?
Hayyee reefka qabrii baase hoo maalitti godha? Ni nyaataa?
Naannoo keenya kanatti namni tokko du'ee yoo awwaalame qabriin isaa hanga torbaan tokkoon eegama. Halkan hunda namatti godhanii eegaa bulan. Yoo eeguu baatan warra waraabessatti jijjiirame kanatu dhufee qabrii keessaa baasa.
Soorri qalbii eegalee jira.
Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. نور الهدى دستور قلبي مسلماتي نور الهدى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hordoftoota nuura alhudaa kabajamoo akkam jirtan? Alhamdulillah summa alhamdulillah hayyama rabbii guddaatiin har'as nagayaan walitti dachaanii jirra.
Maaliif shayxaanni hogguu nama yaaddeessa? Maaliif gaddaan jireenya namatti dhiphisa? Maaliif hanga abdii murannutti nutti rakkisuu yaada? Dhimma kanarraa mee waan tokkoo fi lama haa laallu.
Kaayyoo fi hojiin shayxaanaa faalla rabbii dhaabbatudha. Namnis akka isa wajjin tahee rabbitti duulu akka rabbiin gabbaruu dhiisan barbaada. Kanuma kaayyoon shayxaanaa.
Keessattuu warra amanan gaddisiisuuf shayxaanni jaba hojjeta. Qur'aana keessatti إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا dhugatti iccitiin badduun shayxaana qofarraayi shayxaanni warra amanan ittiin gaddisiisuuf kana hojjeta suuraa mujaadalaa aayaa kudhan Keessattuu warra amananii karaa rabbii irratti qabsaa'an qabsaa'ota shayxaanni irratti xiyyeeffata. Ija isaanii duraa injifannoo fageessee dadhabsiisuu yaada.
yoo waan dabreef gadduu dhiifnee laafuu dhabne irra aanna walaa tahinuu walaa tahzanuu wa'antumul a'lawna in kuntum mu'miniin yoo mu'mintoota taatan isintu irra aanaa hin laafinaa hin gaddinaas suuraa aali imraan aayaa dhibba tokkoo fi soddomii sagal Yaaddoon yookiin gaddii sammuu jeeqa. Onni dadhabsiisa. Lafee laaffisa. Fedhii yookiin hawwii lamshessa. Kanaaf shayxaanni mu'mina gaddee arguuf hedduu gammachuu qaba.
gaddaa fi yaaddoon dhukkuba onni irraa tokko dhukkuboota hedduufis nama saaxilan namni gaddaa fi yaaddoo qabu kaka'umsaa fi deemsa lagata Gaddaa fi yaaddoon mala shayxaanni ittiin lafaan nama dhahurraa tokko. Hadiisa sahihaan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam yaa rabbi ani yaaddoo gadda dandeettii dhabuu fi dadhabuu irraa hin sitti maganfadha jedhan.
hayyuun muslimaa ibn alqayyim waa'ee gaddaa kanarratti yaada qaba gaddi ibaadaa miti akka gadduu dhiifnu ajajamne ibtilaa musiibaa naazilaa walumaagalatti qormaataa fi balaa gadda nutti buufte irratti namni muslimaa tokko mindeeffama malee gadduu qofaaf humaan arkatuu jedhe Akka ulamaan himanitti yaaddoon waan of dura dhufuu wal qabata. Namni waan hin gammachiisne kan isa mudatuuf deemtu yoo beeke ni yaaddawa. Gaddi ammoo waan dabree wal qabata.
namni muslimaa tokko hegeree waan mudatuuf yaada hamaa yaadda'uu hin qabu. Gaddaa fi yaaddoo dhiisee rabbi abdatuu qaba. Waan danda'u carraaquu qaba.
Gaddaafi yaaddoon osoo gaarummaa qabaatanii nabiin sallallahu alaihi wasallam irraa maganfatu ture. Ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam waan hamtuu irraa maganfatee waan gaarii kadhata.
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيطان هيومان اسن صداچس وانتوتا فكوتاتيس اسن اججا ربين غرو ارارما في تولا اس براته وادا اسن يفكل ربين خنان سابل بيغاد سورة بقرة آية دبلما في جهاتمي سدت Aayaa tanarraa akka hubannutti hegeree nama sodaachisuun hojii sheexaanaati. Qananiin amma qabdutuun si harkaa bahuufi jedhee si sodaachisa. Keessoo kee gaddaafi yaaddoo kaayuu yaada. Warri rabbii ofii abdatee sababaa godhe ammoo hillima sheexaanaa kana keessan bu'u. Warra isa abdateef rabbiin rizqii bal'oo araaramaa fi qananii ganda lamaanii kenna. Olola sheexaanaa dhiifnee rabbi haa abdannu.
akkas himee egaa hangana janne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu Tole harri guyyaan jumaadal akar kudha sadii hin bira kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii shan akka lakkoofsa jira.
akka lakkoofsa miilaadiyaatti diiseembar 26 bara 2023 Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde kudha jaha bira kuma lamaaf kudha jaha yoo ta'u guyyaan guyyaa salaasaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
qaama nama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kun nu dhiyaatti jira.
hoggumallee huu torbaanitti al takka tan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi.
sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buuftu dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada soora qalbii soora qalbii.
sagantaa waltajjii nashidaatiin eegalla itti aansuun gama dhaddacha jaalalaatti ceena dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuuritti aansina xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna ammas uduudumaan gamaa waltajjii nashiidaatti ceena muhammad qaasim nashiidaa mata duree jannata jettuun qopheessee nuuf ergee jira nashiidaa tana dhageeffannee walitti deebina.
Diinin Islaamaa kun diinii hakaa maal sarara makaa kan diin fudhatee shakkiidhaan malee jannata dhagaa. Diinin Islaamaa kun diinii hakaa maal sarara makaa kan diin fudhatee shakkiidhaan malee jannata dhagaa. Maqaa rabbiitii daanini galaa bismillah jedhee. waa'ee jannataa wal yaadachiifnaa yoonni nuun fedhe rahmanni kan kee bal'aadha rahmaan nusi kajeella nyaasmaanna allan gabroonni kan kee yaa'u kan taleela nu gargaarinee diinii kee irratti arbii kiyya diinii kee irratti tiifamuu feena halkaniif guyyaa. karaan kamiyyuu naman seesisu karratti malee dhugaan of olee namni islaamummaattas garagalee kanaaf na dhageeffadhu waan ofii anu siif hima nu rabbiif bullaan jannanni rabbii wallaa kennuma jannanni rabbii ifaaf bilisaa yoo wal dhageenye. waan ijji namaaf gurre namallee dhaga hin beekne qopheessa rabbiin jaramu umminaaf yaana mana khayrii hojjannee waliin seennu jannata sana rabbiin gabbarree jannata argachuu akka hin daddabne bormindaan kan kee jannata sanii akka hin daganne. صحاب النبي سانغا فنان على جنة أكن جدي إساني في نبي الرحمة
obboleessa keenya Muhammad Qaasim nashiidaa bareedduu tana nuuf qopheessuu keetiif fayyaade rabbiin sirraa haa jaalatu. Nashiidaa guutuu yuutuubii irratti isiniif maxxansinaa amma gamaa dhaddacha jaalalaatti isin dabarsina.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin immoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee dhibba jaha fi jaatamii sagal. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagee jirtu qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Ani barataa kutaa kudha tokkooti. Intala takka jaaladhee bultii wajji jaaruun fedha. Isin biyya Turkii jirti. Intala tanaan dur biyyatti wal beeyna. Mana barumsaa tokkotti wajji barachaa turre. Wantiin haalaan isirraa jaaladhe jeensiiti. Cibaadaa haalaan jabeessiti. Anas yeroo hedduu cibaadaa irratti na kakaasaa turte. tana tanaatu qalbii koo na butee akkaan isii jaaladhu na godhe naafi intalti tun yoo rabbiin fedhe fuulduratti bultii wajji jaaruu yaada qabna garuutuu hawwii fi kadhaa malee karoora yeroo dhihoon karoorfanne guyyaa isin biyya ormaarraa galtuu sin beeku guyyaa nan bultii jaaruuf qophii ta'uu sin beeku garuu akkanumatti usnee wal jaalachaa jirra wanni kun akka shari'aa islaamaatti akkamitti ilaalama karoora yeroo dhihootiin malatti biyya adda addaa taa'anii wal jaalachuun kun akkami obsaan isin eeggadha galatoomaa. hayyee maal jettaan firiyaa dhimma shari'aa abbaa murtiitiif dhiisa garuu waan takka walkaafachuun barbaachisaadha mee waan akkam inni ammatti karoora bultii ijaaruu hin qabu kan biroo ka ammatti bultii ijaaruu karoora qabu yoo dhufee hoo akkam godhuuf deema gurbaan tokko na fuudhuuf manguddoo ergachuuf deema akkam hoyyayoo isin jetteen akkam ta'a tun beekamtuudhaa miire amma duraas warri iyyannoo akkanaa nutti ergate hedduudha intalaan an bultii wajji ijaaruuf deemu namni biroo na dura dhufee manguddoo ergate ani ammatti bultii ijaaruuf humna hin qabu furmaanni kiyya maali je'ee warri iyyate hedduutu jira furmaanni kee intala biroo laallachuudha jennaan kaa yoo ati ammatti qophiin tahin kan qophii tahee eegu haalaan heddu intala kophaa jirtu sanuu tan diin qabdu tan haalaa mala gaariin himamtu namni barbaadu heddu kanaafuu yeroo qisaa sun hin barbaachisu nama gariitu jiraa beeyta kan bultii ijaaruun duratti waa hunda guuttachuu fedhu waan akka mana jaarachuu makiinaa bitachuu maallaqa guddaa baankii qabaachuu fa'a sun akka tasaati malee waan laaftutti argamuu miti mee ati warra waliin guddatte keessaa nama makiinaa bitate kan mana ijaarate kan maallaqa guddaa baankii qabu hangam beeyta akkaan muraasa addunyaa tanarra taajirri parsantii tokko qofa akka ta'e beeyta dhibbeentaan sagaltamii sagal miskiina jechuudha namni taajira keessatti lakkaayamu nama akkam seeta yoo nama bultiin jaariin kan kophaa jiraatu taate taaksii mootummaadhaaf kafaltuun alatti waggaatti doolaara kuma jahaatamaa yookiin birrii miliyoona sadii ol nama argatu yoo taate ati taajira dhibbeentaa tokko san keessatti lakkaa'amta yoo nama bultii ijaaree ilmaan qabu ta'e yoo daa'ima tokkoo fi haadha warraa qabaatte ammoo galiin ati waggaatti argattu doolaara ameerikaa kuma dhibba tokkoof soddoma yookiin birrii miliyoona torba ol argachuu qabda sunuu taaksii mootummaatiin ala jechuudha warri mana bitatu kan makiinaa qaalii qabatu taajira kanaa qofa jechuudha birri miliyoona torbatan waggaa tokkotti argattu maal siif bitti makiina mooyyaa qabu siif hin bittuu bar mallaqni baala taatee jirtima ee lakkoofsaatu guddaa fakkaata malee miliyoonni faayidaa dhabeechuu dandeenya nama gareetu jira osoo taa'ee dufummaa eegu kan umriin irraa deemu gaafa umriin deeme ammoo bultii ijaaruunis ni ulfaata dhuga jette eega bultii ijaaran boodaas carraantu ijaara ta'uu ni jira inuu yeroo san namaaf laafaahu wal gargaaranii walitti hirkatanii yoo hojjetan jiruun yeroo san namaaf salphatti mee nuti asumatti gabaabsinee waan hafe gama abbaa murtii dabarsina ati iyyannootti antutti ce'i.
Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee dhibba jaha fi saddeettama. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maasha Allah. Waan guddaa isinirraa barachaa jirra. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Haaluma kanaan itti fufaa isinin jechaa hangama iyyannootti jaatti ce'a. Amma dura gurbaa tokko wajjii wal jaalannee turre. Gurbaa kana wajji eega wal jaalannee waggaa tokko caallee jirra. Wajji bultii ijaaruuf murteessinee turre. Garuu dhihoo tana waan akkaan nama rifachiisu tokko dhagahee gurbaa kana jibbe. Abbaan gurbaa kanaa waan rabbiin hin jaalanne dalaga. Sihrii mallaqaan bitatee halkan halkan bineensatti jijjiirama. Guyya guyyaa ammoo namatti deebi'a.
Ajaa'iba rabbi!
Eega waan kana hubadhee booda waan abbaan qabu ilmis hin dhabu jedhee gurbaa kana sodaachuu eegale. Jaalala isaaf qabu guutumatti qalbii tiyya keessaa baate. Achi booda inni telefoonaan na dubbisnaan amma booda argaa ta'een fedhu sin barbaadu jedheen inni ammoo natti deddeebi'ee na rakkise mee maaluma si balleeyse dileen tiyya maali jedhee na gaafataa oolus ani garuu waan kana itti himuun feene qusee irraa hafuu fedhe inni garuu na dhiisuu dide ani duraan waan kana hin beeku ture abbaan gurbaa kanaa amma dura poolisaanis qabamee ture garuu poolisaaf mallaqa guddaa kafalee hidhaa bahe mee kanaaf maaltu narra jira gurbaa kana sababaa sihirii kana irraa fagaachuun kiyya wayi dilii natti ta'a obsaan isin eeggadha galatoomaa
Iyyannoon iyyattuu tanaa xiqqoo nutti ulfaatte. wanni isiin katabde ifanuuf hin taane kanaaf itti katabnee gaafiilee muraasa gaafanne mee obbolii gaafii ta'e ifanuuf godhi abbaan gurbaa kanaa halkan halkan bineensa tahaa nun jette ee ati kan akkamitti beeyte ani jatiyyaan hin argine garuu nama hundatu haasawa wanti akkanaa naannoo keenya haalaan jira hayyee eega waraabeessatti jijjiirameen booda hoo maal godhaa bula waanuma waraabeessi dalaguu dalagamu akkami nama du'e faa qabrii keessaa baasa jedhanii ammaalitti beeka hayyee reefka qabrii baase hoo maalitti godha ni nyaataa Naannoo keenya kanatti namni tokko du'ee yoo awwaalame qabriin isaa hanga torbaan tokko ni eegama. Halkan hunda nama itti godhanii eegaa bulan. Yoo eeguu baatan warra waraabessatti jijjiirame kanatu dhufee qabrii keessaa baasa.
Tole warri waraabessatti jijjiirame kun reefka qabrii baasan kana maalitti godhan?
Ruuhii itti deebisanii gara biyya biroo dabarsanii achitti gurguratan jedhan. Wallaahi waan kana jedhiyyaan argine garuu akkas jedhanii haasawan.
Ajaa'iba! Garuu wanni kun Oromiyaa keessaa?
Ee Oromiyaama.
Reefki isaan qabrii baasanii lubbuutti deebisan biyyatti deebi'ee maatii isaa dubbisee ni beekaa?
Lakkisan hangammaan argine.
Kanaafuu ati gurbaan kunis akka baasaa ta'uu malaa jettee sodaatti miti.
Ee waan abbaan bara ilmis numa barakaa. Ani waan kana nama tokko yookiin nama lamarraa dhaga'ee isin hin gaafanne. Ganda hundatu haasawa.
Amma ati biyya jirta moo biyya alaa jirta?
Ani biyya Arabaa jira. Gurbaan ammoo biyya jira.
Umriin tee meeqa sila?
Diidamii lama.
Barumsa diinii hangam takka baratte?
Ani barumsa diinii hedduus hin baranne. Amma eega biyya Arabaa dhufee booda dhimma ofiisuu irratti barachaa jira.
Abbaan gurbaa ati jaalattee kun ni jiraa? Nama hiyyeessaati moo nama maallaqa guddaa qabu?
Eeyyan namtichi durumaa taajira guddaadha. Ganda keenyatti akkaan beekama.
gurbaa jaalattu kana biyyatti ni beeytamoo eeguma biyya arabaa dhufte wal bartan Lakki biyyattis haalaa wal beeyna.
yeroo biyya jirtan san wal jaalattanii dhimma bultii kana haasoytanii ni beeytanii Ee yeruma achi jiru bultiif na gaafate. Achittis wal jaalachaa turre. Garuu hamtuun takkas nu jidduutti hin argamne.
gurbaan diin qaba jechuun ni salaata ibaadaa godha Ee salaatanuma salaata. Garuu muuziqaa dhageeffataa oola. Guyyaa guutuu jimaarra oola. Yoo ani waan kana dhiise jedhuun atu amma biyya arabaa deemnaan dhiiste malee dur yoo biyya jirtu muuziqaanuma dhageeffattanaan jedha.
saahibban isaa hoo ni beeyta namoota akkamii waliin oola Saahibban isaa hundi musliimaa miti. Amantii biraa hordofan. Jara wajji jimaa qamaa oola. Achitti muuziqaa dhageeffataa oolan.
ati hoo dhimma gurbaa kanarra akkam jirta yaaddoo isaatiif hirriba dhabdaa isa argadhu malee jiraachuu hin danda'u jettee yaaddamoo akkame Lakki aan jaalala akkasii keessan jiru.
tolee galatoomi obboleetii teenya Isinis galatoomaa.
arra waanuma ajaa'ibaatu as bahe Ee gaafii addaati. Haasofni akkanaa hawaasa keenya keessanuma jira. Yeroo hedduu nama mallaqa argatee jijjiirame maqaa addaa itti baasan. Sihirii dalagee mallaqa argate jedhanii irraa haasa'an.
ee haasoyin akkanaa hedduudha inumaa namni gariin ganda keessa qubatu keessa jiraachuu dadhabee achirraa baqata joolleen xixiqqoon halkaniin baatee dhagaa manasaa irratti darbaa bulti halkan guutuu qorqorroo irratti tumaa bulan kanaafuu hirriba nagayaa rafuu hin danda'u San qofaan hin dhiisan. Warri gurguddaanis guyyaa dhimmuma isaa irraa haasawaa oolan. Jinnoota inni gabbaruutu akkana godha. Inni isaan gabbaruu dhiisnaan dhagaan darbataa jiran. Laala akka inni itti kasaare jedhanii irraa haasa'an.
aadaan fokkottuun akkanaa nama hedduu miite nama hedduutu waan fokkottuu tanaan jiraachuu dadhabee rakkate nama hedduutu maqaansaa xuraawee hawaasa keessa jiraachuu dadhabee biyyarraa baqate Yeroo garii dalagaa tana maqaa gosaa yookiin maqaa saba tokkootiin moggaasanii saba guutuu arrabsuunis ni jirti. Uummanni sun uummata akkanaati. Halkan halkan bineensatti jijjiiraman jedhanii waan qabataman qabanii haasa'an. Wanti akkanaa waa musliimarraa toluu miti. Musliimni ragaa malee haasa'uu hin qabu. Waan qabatamaan hin mul'anne namarra kaayuun diliidha.
ilmi namaa namuma haaluma kamiinuu bineensatti hin jijjiiramu reefka du'ee qabrii seenattis lubbuu deebisuu hin danda'u kun waan dachii tanarra hin jirre tuni dubbii jaahilummaati hubannoo dogongoraati waan akkanaarraa fagaadhaa isin hin janna iyyannoo tana asumarratti gabaabsinee gama abbaa murtiitti dabarsina Dhageeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf qurfeeffanne hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Kan dhageeffachaa jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Qophiilee teenya irratti yaada akkam qabdan? Yaada keessan koomanta irratti nuuf katabuu hin irraanfatinaa jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جبتن أردتو تميديان الرهدم الحمد لله تمس ربي قدات ولتدتشان جرم أملي غاردان أكني غاجرتن أبدي قبم لك كيس چينم غار قبابانم كلين سكيس قلفام أمم ربي وجين داو وچوفم تفكرو كين يتففنم imalli keenya har'aam gara ameerikaa jiddu galeessaafiim ameerikaa kibbaatiin bosona guddicham dachii tanaa keessa deddeemneem uumama yoo laalan haalaan nama sodaachisu tokkoon wal barram uumamni har'a wajjiin ilaallum sanyii allaattii yoo ta'u maqaan isaa pootuu jedhamam allaattiiwwan hedduu bareedinaan beekamanis inni garuu kan addaatiin allaattiiwwan bifa gaarii hin qabne keessa pootuun isa tokko. Baalliin isaatis nama hawwatu nama rifeensan filatin fakkaatam akkaataan uumama isaatis kan addaatiin qophii kiyya har'aatiinis uumama kana isin daawwachiisuudhaaf waan rabbiin naaf laafisee qabadhee dhiyaadhee jira akka xumuraatti nafaana turan affeerraa kiyyam. maqaan saayinsii uumama kanaa naayitibiis jedhamam jechoota afaan giriik lamarraa ijaarame nuktos yookiin halkana jechuufi baayos yookiin jiraatuu jechuudha gabaabumatti allaattii halkanii jechuu fakkaata allaattiin kun sanyiiwwan garaagaraa torba qaba sanyii irratti hundaa'e guddinaafi ijaarsi qaama pootuun garaagarummaa qaba inni xiqqaan seentimeetira digdama kan dheeratu yoo ta'u guddaan ammoo seentimeetira shantamii shan ni caala xiqqaan avreejiidhaan giraama dhibba sadii yoo ulfaatum guddaan ammoo giraama dhibba jaaf digdamii sadii ulfaatam wanti sanyii torbanuu wal fakkeessum bifa baalli isaaniitiin baalliin hunda isaaniitum bifa sadii qabam daalacham adiifim gurraacham bifti kunniin sadan haala adda addaatiin sanyiiwwan garagaraa irratti argamam kan daalachim itti heddummaatu ni jiram kan adiin itti heddummaatu ni jiram kan bifa akka magaalaa dabalatanis ni jiru haa ta'u malee bifa sadan kanneen ofirraan dhabanim bifti sadan adiim daalachaa fi gurraachim muka fakkaatanim akka dhokataniif isaan gargaaram buqqeen mataa koolaa fi eegeen uumama kanaa guddina qaama isaatiin yoo wal bira qabamu haalaan guddaaram akkasumas afaan pootum haalaan bal'aaram afaan isaan akkaan guddaa yoo ta'u. gurra tokkorraa ka'eem aga gurra lammataatti bal'atam haa ta'u malee yoo qoffee isa walitti cufuun afaan isaa xiqqaa fakkaatam qoffee qofatum qal'atee alatti mul'atam dabalataanis allaattiin kun erga gubbaarra ilkaanis ni qabam qaamni biraa kan pootu adda taasisum ija isaatiin iji pootum haalaan guddaaram akkasumas bifa sodaachisaa qabam halkan yookaan dukkana keessatti ifaa isatti ibsamim deebisee humnuma saniin balaqqee suuraan namatti deebisa sanyiin gariin bifti ija isa harka caalu boora yoo ta'u jidduurraa gurraacha qabam sanyiin gariin ammoo guutumaan guututti ija gurraacha haalaan nama sodaachisu qabam ijaan wal qabatee qolli ija pootum amala addaa qabam yeroo rafu iji guutumaan guututtiin cufamtu Baqaqni xiqqoon ni hafam saniinis pootuun osoo rafuu sosochii naannawa isaatti taasifamaa jiru adda baafachuu danda'am waan gara isaatitti sagalee dhokfatee dhufus yeroo san ni beekam battanuma sochii argetti ija guutumatti banate tarkaanfii fudhachuu qabu fudhata pootuun warroota albiinoo jedhamanis ni qabam sanyiin albiinoo kunniin baalleen isaanii guutumaan guututti adii yoo ta'u ijji isaanii ammoo diimaadha. pootuun allaatti kopha kophaa jiraatuura akkasumas yeroo hedduu halkana socho'am guyyaa immoo fiixee damee mukaa irra taa'uudhaan dabarsam haalli kunis kan ajaa'ibaati akkuma dura isinii hime pootuun bifa daalacha gurraachaa fi adii kan mukam wal isa fakkeessu qabam haala kanaan damee muka murame goge gama gubbaatiin irra qubachuudhaan qaama damee saniitiin wal fakkeessa diinnis namnis waanuma dameen dheerateetti fakkaata malee allaatitum irra jira jedhee yaadu yeroo guyyaa kana pootuun morma isaatis gara samiittiin qajeelcheem qal'atee rafam haala saniin muka fakkaataa dabarsa yoo diinni dhufes akkuma waan muka ta'etti sagaleefi sochiis osoo hin taasisin goggogee rafam yoo malli kun dalaguu dide ammoo ija sodaachisaa fi afaan isaa bal'aa itti banuudhaan waan dhufe sarrifachiisa. Iji pootuun haalaan jabaaram akkuma guddina isaa halkanillee haala gaariin waa arguu danda'a. Ilbiisota xixiqqoon dukkana keessa barrisanis ilaaliin adda baafachuu danda'a. Kanaaf jecha yeroo hedduu halkan halkan socho'uudhaan riskii isaa barbaadatan. sooranni pootuun guutumaan guututti foon yoo ta'u hedduminaan ilbiisota sooratan darbe darbeem allaattiiwwan qaama jiddu galeessaa qaban kanneen akka simbiraa halkaniitis ni sooratan pootuun afaan isaa bal'aa fi diimaa sanbanee taa'am ilbiisonnis foon arganne jedhanii afaana keessa seenuudhaan waan argatan xuuxuu jalqabuun pootuunis adaduma afaan isaa seenaniin afaan walitti cufam ilbiisota kana liqimsam pootuun ilkaan fiixee erga isaa kan gubbaarraa qabaatus in alanfatum ilkaan kanam soorata ittiin qabuudhaaf qofa fayyadamam waan argate hundam jiraasaa liqimsam pootuun allaattii guddaas ta'u adamsamuurram bilisaamitim sanyiiwwan qamalee hedduun wiiziliifim allaattiiwwan gurguddaan pootuu adamsuudhaan sooratum pootuun akka jaarsaafim jaartiitti waliin jiraatam haa ta'u malee yeroo wal hormaataatiin alam yeroo hafe kopha kophaa dabarsum dhaltuun pootuu yeroo tokkoon hanqaaquu takka tantuqaa halluu parpee qabu buusti sanboodam jaarsa waliin wal jijjiiraa hammatu bifti kormaafim dhaltuu wal fakkaataa waan ta'eef kamtu hammataaram isa kamtu ala jira jedhanii himuun ni ulfaatam hanqaaquun damee muka kan hanqaaquu buusuufim ammachuudhaaf mijjaawaa ta'e irratti hanqaaqamam ji'a tokko boodam ilmoon hanqaaquu keessaa baatim yeroo guyyaa haadhaa fi abbaanis dhiisanii biraa deemu ilmoonis bakkuma jiru saniin osoo hin socho'in oolan halkan ammoo haadhaa fi abbaan soorata adamsaniitii fidum ilmoonis maatii isaa yeroo kana argam ayyaana rabbiitiin allaattiin kun haga waggaa kudhanii jiraachuu danda'am egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nura ludam qophiin tafakkuraadhaaf qopheeffadhe aganuma yoo fedhii rabbii guddaa taate torban uumama biroo qabadhee isinitti deebi'am hangasiif qophiidhaa afan wajjin turtii gaarii qabaadha wasalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaatti jira soora qalbii soora qalbii.
Yeroo ammaa tana addunyaan misoomaan wal dorgomutti jirti. Biyyoonni humna qaban hundi fooqii gurguddoo diizaayina adda addaa qaban jaaruudhaan biyyoota hunda caaluu fedhan. Keessattuu biyyoonni Arabaa dhimma jaarmayaa kanaan biyyoota hunda dursutti jiran. Kanaaf fooqii addunyaarraa dheerinaa sadarkaa tokkoffaarra jirtu burj khaliifaa laaluun gahaadha. Kana qofaa miti. Saa'udiinis pirojektii ajaa'ibaa hedduu qabattee as bahaa jirti. Quba qabduu teenya irraatiin magaalaa addaa tan mootummaa Saa'udiitiin jaaramutti jirtu isiniif dhiyeessina.
Kana quba qabdu. Kana quba qabdu. Kana quba qabdu.
kana quba qabduu kana quba qabduu kana quba qabduu kana quba qabduu.
Mootummaan Saa'udii baroota dhufaa jiraniif pirojektiilee qopheessaa jiru keessaa pirojektii magaalaa Niyoom addunyaaf ifoomsee jira. Pirojektiin kun magaalota garaagaraa hedduu if keessatti qabata. San keessaa qophii tana keessatti waa'ee magaalaa Zallaayin jedhamtuu laalla. Akkuma maqaarraa hubatuu dandeenyutti Zallaayin jechuun sarara jechuudha. Magaalaa sarara tokkoo jaarutti jiran. Magaalaan tun akkuma sararaatti walqixxooytee tarreedhaan qajeela jaaramaa jirti. Dheerinni magaalaa tanaa kiiloomeetira dhibba tokkoo fi torbaatama hoggaa ta'u gabaabumatti Finfinnee kaasee hanga Arsii Nageellee yookiin Finfinneerraa hanga Boqojjii yookiin ammoo Finfinneerraa hanga Mataa Haraa dheeratti jechuudha. Arsii Nageellee Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira dhibba lamaa fi afurtamii takka irratti argamti. Kun daandii makiinaan irra deemturratti hundaawa. Daandiin makiinaa daddaba waan qabuuf ni dheerata. Garuu lafarratti arsii nageellee finfinneerraa qajeela yoo itti sararame kiiloomeetira dhibba tokkoo fi torbaatamii sadi fagaatti.
Magaalaan tun dheerina guddaa qabaattus bal'inni isii garuu akkaan dhiphaadha. Dagalatti meetira dhibba lama qofa bal'atti. Istaadiyeemii kubbaa miilaa lama kan wal cinaa jiru jechuu dandeenya. Ol dheerinni isii ammoo meetira dhibba shan akka ta'e himama. Gamoon dheeraan Itoophiyaan qabdu kan dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame Waajjirri baankii daldala Itoophiyaa meetira dhibba lamaa fi sagal ol dheerata. Kanaafuu magaalaan amma Saawudii keessatti ijaaramaa jirtu tun fooqii dheeraa Finfinnee keessatti argamu dachaa lamaa oliin caalti jechuudha. Sibiilli dheeraan magaalaan Paariis ittiin beekamtu kan Eiffel Tower jedhamu meetira dhibba sadii fi soddoma akka ta'e ni beekama. Kanaafuu gabaabumatti magaalaan haaraan ijaaramuuf deemtu tun sibiila magaalaa Paariis ittiin beekamtus ni caala.
Magaalaan tun qubsuma uummata miliyoona sagalii olii ni taati jedhamee tilmaamama. Jidaarri isii daawwitii akkaan dheeraa ta'een jaarama. Hulaa seensaa fi bahiinsaatiin ala karaan alarraa ittiin seenan tokko hin jiraatu. Hunda caalaa wanni mootummaan Saa'udii irratti xiyyeeffatee hojjetaa jiru magaalaa qulqulluu fi faalama qilleensa irraa bilisa taate jaaruudha. Sababa kanaaf makiinaan takka illee magaalaa tana keessa hin seentu. Tajaajila hawaasaatiif roobootiiwwan elektirikaan dalagan kan aara tokkollee hin qabne ni qopheeffaman. Namni suuqii dhaqee waa bitachuu barbaadu mana isaatii bahee miilaan deema. Bakka jireenya namootarraa fageenya deemsa daqiiqaa shan shaniitiin dukkaanni yookiin bakki waa bitatan, manni barnootaa, manni ispoortiitti hojjetan, baankiin, waajjiraaleen mootummaa fi miti mootummaa ni tolfaman. akkasuma namni magaalaa tana fiixee tokkorraa kaasee hanga fiixee gama kaanitti imaluu barbaadu daqiiqaa diiddama keessatti baabura bifa addaatiin lafa jalatti tolfamuun deemuu danda'a. Daqiiqaa diiddama keessatti kiiloomeetira dhibba tokkoo fi torbaatama deemuu jechuun saffisa guddaadha.
Magaalaan tun gama gubbaatiin bosona guddaa qabaatti. Kunis haala qilleensaa qulqulluu ilma namaatiif mijaa'u godhuuf yaadame. Akkasumas sirrii qilleensaa yookiin eerkondiishinarri addaa ni qophaaya. Biyyattiin yeroo oowwaatti waan haalaan oowwituuf akkasuma yeroo qabbanaattis qabbanaa'insi waan hedduu nama miidhuuf maashinoonni haala qilleensaa kana to'atanii magaalaa tanaaf walqixxeessan ni qopheeffamu. Tajaajilli bishaanii fi elektirikaatis kan uumama irratti hundaa'edha. Humna elektirikaatis soolaarii fayyadamti.
Pirojektiin kun gaafa jalqabamu doolaara biliyoona dhibba shanitu gahaaf ja'amee ture. Amma garuu maallaqni pirojektii kanaaf barbaachisu gara doolaara tiriliyoona tokkoo ol ka'ee jira. Magaalaan tun osuma ijaaramaa jirtuu mormii fi deeggarsaas argataa jirti. Ogeeyyiin tokko tokko magaalaan tun hamma kaarboonii xiqqeessuuf ijaaramtus kaarboonii hedduu maddisiisuun jireenya ilma namaa irratti miidhaa geessisuu dandeessi jechaa jiran. Komiin biraa ammoo mirga bineensotaa fi uumama adda addaatiin wal qabata. Magaalaan tun dallaa daawwitiitiin ijaaramti. Kanaafuu allaattiiwwan tokko tokko osoo samii gubbaa barrisan daawwitii tanatti bu'anii du'uu danda'an. Wanni akkanaa yeroo hedduu gamoowwan dhedheeroo irratti ni mul'ata.
Gama biraatiin bineensonni akka lootuu kan godaansaan jiraatan ni jiru. Magaalaan tun lafa kiiloomeetira dhibbaaf torbaatama dheeratu irratti ijaaramti. Kanaafuu bineensonni magaalaa tanaan gamana jiran haala kamiin gamatti cehuu danda'an tan jettus gaafii ijoo taatee jirti. Ilmi namaa magaalaa tana keessa jiraatus rakkina hedduuf saaxilamuu mala. Namni magaalaa tana keessa gama lafaatti dhihaatee jiraatu ifaa aduu argachuudhaaf hedduu rakkata. Magaalaan tun fooqiiwwan dhedheeroon waan ijaaramtuuf ifaan aduu manneen lafatti dhihaatan biran ga'u. Kun ammoo fayyaa namoota naannoo kana jiraataniitiif rakkoo guddaa ta'uu danda'a.
Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu.
Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu.
Takka lama jennee waan arraaf kurfeeffanne hunda isin biraan geenyee sagantaa xumurarra jirra.
Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Usmaan Abdullaaxiiftu si wajjin turre.
Barruu sagantaalee Abu Ibtisaamtu nuuf qopheesse.
Qophii tafakkur Abdunnaasir Tufaattu nuuf dhiyeesse.
Waan hanga xumuraattiin waliin turtaniif fayyadaa.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما